Iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika iradiyo nk'ijwi ry'amerika isaminanira iyi washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha igipolisi cy'u rwanda kirahakana amakuru avuga ko cakoresheje inguvu mu kwimura abanyagihugu batuye ahazwi nka banyahe mu gisagara ca kigali kwimurwa ku nguvu ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano waguta ubutaka se ahubwo ushobora wabona polisi igose ubutaka bwose bwabanyahe iyo ivuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuba hagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye
uyu ni jean bosco kabera avugira igipolisi cy'u rwanda mu gihe kuri uyu wa cumi na gatanu ukwezi kw'icyenda ku isi yose hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi mu burundi abanyagihugu abanyamigambwe n'amashyirahamwe yigenga babona demokarasi mu gihugu mu buryo butandukanye perezida wa angola jao lorenzo igihe yarahira inyuma y'amatora mukuru w'igihugu aherutse kuba yemera ko atemewe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi uyu munsi ku wa kane yemeye kurongera akazi ahanini abakiri bato bahanzwe n'ubushomeri mu gihugu ingabo z'uburusiya mu buseruko bwa ukraine ziriko zirongereza ingufu kandi bizogorana kugira ngo ingabo za ukraine zizosubire gutera intambwe vuba mu buryo ziherutse kubikora aya makuru yose avugwa hirya no hino ni mu kanya perezida wa angola jao lorenzo igiharahira inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba yemera ko atemewe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi uyu munsi ku wa kane yemeye kuronkera akazi ahanini abakiri bato bari mu bushomeri mu gihugu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi urukiko rwangura rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga rwateye utwatsi ibirego by'umukandida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubuyobozi unita mu itora ryo ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa munani ishyaka unita yahoze ari umutwe urwanya ubutegetsi yarwanyije ishyaka riri ku butegetsi yamupera imyaka hafi mirongo itatu unita yakuye amajwi yayo menshi mu rubyiruko rwumva rwarasigaye inyuma mu gihugu gikize kuri peteroli abasesengura ibintu bafite ubwoba ko uburakari bwabo bushobora kuzavamo urugomo igihe bakwitabira imyigaragambyo unita yabahamagariye guhera ku itariki makumyabiri n'enye y'uku kwezi kwa cyenda kuri uyu wa kane umutekano wari wakajijwe mu mpande zose z'umurwa mukuru rwanda kandi abayobozi ba unita ntibitabiriye imihango yo kurahira abapolisi bari benshi nk'uburyo bwo kuburizamo imyigaragambyo lawurenso ufite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko yarahiriye gushyira mu bikorwa amavugurura muri manda ye ya kabiri harimo gushyira mu biganza by'abikorera ku giti cyabo ibikorwa bya leta bicunzwe nabi no gukomeza kurwanya ruswa nyuma yo gukora amaperereza ku bakire n'abandi bantu bakomeye bo mu muryango wa dos santos uyu afatwa nk'umuyobozi w'igitugu wayoboye angola kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda kugeza muri bibiri na cumi na karindwi abavugwa amaperereza barimo umukobwa we w'imfura isabel dos santos wigeze gufatwa nk'umugore ukize kurusha abandi muri afurika n'ikinyamakuru forbes cyavugaga ko umutungo we wari ufite agaciro ka miliyari ebyiri z'amadolari y'abanyamerika yakuwe kuri urwo rutonde mu kwezi kwa mbere umwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe nyuma y'uko imitungo ye yari mu mabanki muri angola muri portugali no mu buhorandi ifatiriwe kugeza ubu amavugurura ya perezida laurenso yananiwe gusaranganya mu buryo buboneye ubukungu bwa angola bushingiye kuri peteroli n'ibiyikomokaho ahanini buracyari mu biganza by'abantu bake bafite aho bahuriye n'abayobozi bo mu ishyaka mpera
urakoze eugeni ingabo z'uburusiya mu buseruko bwa ukraine ziriko zirongereza ingufu kandi bizogorana kugira ngo ingabo za ukraine zizosubire gutera intambwe vuba mu buryo ziherutse kubikora ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukanguzi iryo sesengura rikozwe nyuma y'uko perezida w'uburusiya vladimir putin ahuye na mugenzi we xi jinping w'ubushinwa mu nama bagiranye imbonankubone ku rundi ruhande ursula von der leyen perezida wa komisiyo y'uburayi we yagiranye ibiganiro i kiev na perezida volodimir zelensky ku bijyanye no gufasha ukraine kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'uburayi mu buryo bwihuse inama ya putin na xi mu gihugu cya uzbekistani yari iya mbere bagiranye kuva uburusiya buvogereye ukraine ku itariki makumyabiri n'enye y'ukwezi kwa kabiri umuyobozi w'uburusiya ntacyo yari yavuga ku mugaragaro ku bibazo bikomeye ingabo zagiriye muri uku kwezi mu burasirazuba bwa ukraine kwihimura bitunguranye byabereye mu ntara ya kharkiv nyuma y'uko ingabo za ukraine zihagurutse bwangu bituma iz'uburusiya ziruka zikwirwa imishwaro zigenda zisize inyuma amatanki n'imodoka zaburende Ukraine ivuga ko yongeye kwisubiza ubuso bwa kilometero kare zirenga ibihumbi umunani ni ukuvuga ahangana hafi na kimwe cya gatatu cy'u Rwanda umuvuduko zagendagaho wari wazamuye icyizere Ukraine ibihugu byo mu burengerazuba biyishyigikiye byagiye biha intwaro byishimye kimwe n'abashinzwe ubutasi n'imyitozo ya gisirikare
Ikiza cha COVID-19 kiracateye impungenge ku mugabane wa Afurika umuntu aravye itigiri gito c'abantu bakingiwe umuyobozi w'ikigo ca Afurika kijejwe kurwanya no kwirinda indwara CDC yabivuze uyu munsi kuwa kane idoni idoni inkuru iyi nkuru ni na mugezi wacu Jenny Mukankusi mu nama yagiranye n'abanyamakuru ahmed oguwer uma yagize ati virusi iracyatembera kandi kuba harakingiwe abantu bake icyorezo turacyari kumwe kuri uyu mugabane uma yasubizaga ikibazo yarabajijwe niba yemeranwa n'umuyobozi w'ishami rya oni ryita ku buzima tedros adhanom ghebreyesus wavuze ko icyorezo cya covid biboneka ko kiri hafi kurangira umuyobozi wa cdc yavuze ko hejuru ya makumyabiri na kabiri ku ijana by'abaturage muri afurika bakingiwe covid cumi n'icyenda mu buryo bwuzuye kandi ko iki kigo gishobora gukomeza gukangurira abantu kwikingiza uwo mubare ukazamuka yagize ati igipimo cy'ubwirinzi urebye kiracyari hasi ibihugu byo muri afurika byagize ibibazo byo kubona inkingo za covid kare nk'ibihugu bikize byazihunitse kandi mu bihe bya vuba guseta ibirenge n'ibibazo by'ibikoresho byatumye bitoroha guterwa urukingo mu kaboko uma umuyobozi wa cdc yavuze ko arimo gushyira ingufu mu kubona abantu benshi bashoboka ku mugabane wa afurika bakingirwa mu buryo bwuzuye ko atari ukubona inkingo nshya zihariye z'ubwoko bwihinduranije bwa omicron
urakoze eugenie tukivuga ku kiza ca corona umuyobozi w'ishami rya onu rijejwe amagara y'abantu oms avuga ko igitigiri c'abantu bapfuye bivuye ku mugera wa corona mu ndwi irangiye cari hasi cane kuva ico kiza gitanguye mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni inkuru ya eugene mukankuzi mu nama yagiranye n'abanyamakuru umuyobozi wa oms tedros adhanom ghebreyesus yavuze ko isi itari yarigeze iba mu mwanya mwiza mu bijyanye no guhangana n'icyorezo yagize ati ntabwo twari twarigeze tuba mu mwanya mwiza mu gusezerera icyorezo ntitwari twagera aho dushaka ariko hari urumuri rutwereka ko kiri hafi kurangira muri raporo yaryo isohoka buri cyumweru ku cyorezo ishami rya oni ryita ku buzima oms ryavuze ko impfu zifite aho zihuriye na covid cumi n'icyenda zagabanutse kuri makumyabiri na kabiri ku ijana mu cyumweru gishize ubwo hatangajwe abantu barenga gato ibihumbi cumi na kimwe ku isi hose cyakora oms ikomeje kuburira ko kuba gupima bigenza amaguru make kimwe n'uburyo bwo gucunga iyo ndwara bisobanuye ko hari abarwayi benshi batamenyekana
arakoze mu ngendo wacuje ni mukankusi aha dushikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo n'ijwi ry'amerika isameranira mu kirundi no mu kinyarwanda mu dusange kandi no kuri internet we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu ubu naho umwanya w'amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatangurire mu rwanda aho inzego z'umutekano zakikuje akarere kose ka gasabo muri serivire ya nyarutarama mu gisagara cya kigali hazwi nko muri banyahe zishaka kwimura abahaba ku nguvu yamara uh, igipolisi cy'u rwanda cahakanye ayo makuru avuga ko cakoresheje inguvu mu kwimura abo banyagihugu ni inkuru y'umumensha amakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa kuva mu ijoro ryakeye ryo kuwa gatatu w'iki cyumweru rishyira ku wa kane inzego z'umutekano zirimo abapolisi benshi cyane zari zagusinya rutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro hazwi nko muri banyahe inshuro zose itangazamakuru ryagerageje kwinjira aha muri banyahe abapolisi twakangagaho batubwira ko ntawemerewe kwinjira cyangwa gusohoka mbere y'uko ibi biba ubutegetsi bwari bwaburiye abatuye aha ko byanze bikunze bagomba kwimuka ubutegetsi burabahatira kwimukira mu nzu buvuga ko zubatswe n'umushoramari denis karera wahisemo kubakira abo baturage amazu yo kubamo ahitwa mu busanza aho kubaha ingurane mu mafaranga bo bagakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga uyu ni madamu pauline umwari umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka gasabo hano hantu mugomba kuhimuka ni ihame iri tegeko murabizi mu marembo y'abanyahe hari abaturage bari babuze ayo bacira n'ayo bamira aba bashakaga kwinjira kuko bari basanzwe bacumbitseyo nari mvuye ku kazi nsanga bashyizeho bariyeri ko nta muntu winjira nyine hari ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi ubu tugiye kurirwa ahantu ubusa turarya iki nk'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare bari hano wenda bagenda batuzanira ibiryo tube turira hano hanze nitujyamo n'imbere se ubundi turarya iki ku rundi ruhande hari n'abavugaga ko ibintu byarushijeho kubayobera kandi bari biteguye kwemera kwimuka kuko nta yandi mahitamo ngenda asaba rwose ko mwadufasha nk'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu perezida paul kagame twemera mudufashe niba umuntu yari afite ahantu yajyamishaga umushyitsi n'umwana wenda nitwemera iyo mazu kandi turayemeye kuko n'ubundi niko byagenze muturebere n'aho umushyitsi azajya ajyana ubwo twari mu nkengero z'abanyahe twabonye tunumva akadege katagira umupaka kazwi nka drone kazengurukaga akagari kose kamenyesha abaturage aho bagomba gusanga imodoka zikabimura witaruye ukagera hakurya ya kibagabaga nibwo ubona uburyo inzego z'umutekano zari zihagaze habonekaga cyane kandi amakamyo n'amabisi menshi yagombaga kwimura abaturage ndetse n'imodoka y'imbangukiragutabara cyangwa se ambilanse ita ku barwayi habonekaga bambaye amajire y'icyatsi bari bashinzwe kwinjira mu nzu bagasohora ibikoresho bakabipakira imodoka nyuma y'uko twangira kwinjira muri banyahe twashatse kumenya umwuka urimo imbere ku baturage bahatuye navuganye n'uyu batugose nta kujya mu kazi ari kukubwira ngo nutimuka barazana sipesho fosi kwimure ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu dorone yiriwe hejuru bivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa mukeneye nko kugira icyo murya munywa biragenda bite urarya iki butike bazifunze butike bafunze amazi barafunga umuriro barafunga kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri iyi kirene abaturage bari imbere mu midugudu ugomba kwimurirwamo busanza baravuga ko kugeza ubu harimo n'abapolisi biteguye guhosha imyigaragambyo hagati aho ijwi rya amerika ryamenye ko hari na bamwe mu baturage bahisemo guhunga bakibona inzego z'umutekano abo bahungishije ibyangombwa by'imitungo yabo uyu ari muri abo twavuganye ku murongo wa telefone turacyategereje ubutabera kuko nakubwiye ko ku itariki makumyabiri n'icyenda aribwo twari dutegereje imyanzuro y'urukiko cyane cyane akaba ari nacyo ndetse gituma dushobora kuba twajya kure y'ibi bintu nk'uko batubwira ko uwagiye mu rukiko yakurikije amategeko utaragiye mu rukiko akaba yarigumuye kuri leta byari ngombwa rero kugira ngo tujye ku ruhande bamwe na bamwe kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru hari abakodeshaga muri banyahe bari bari kuhava bagasohoka kugikodesha ahandi mbere y'uko iki cyemezo gifatwa umunyamategeko innocent ndiho ku bwayo yabwiye ijwi rya amerika ko kwimura abo yunganira inkiko zitaragira icyo zivuga byaba binyuranije n'amategeko urwego rw'ubucamanza barutesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo baritesheje agaciro bikomeje gutya u rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa y'urutindi iyikoresha ibyo ishaka twavuga yuko u rwanda rwaba ruba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware igihe twateguraga iyi nkuru twashatse kumenya impamvu abaturage bavuga ko polisi yakoresheje ingufu mu kubimura ariko sipi jean bosco kabera uvugira polisi y'u rwanda yaduhakaniye aya makuru ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano waguta ubutaka se ahubwo ushobora wabona polisi igose ubutaka bwose bw'u rwanda niyo bwabugabanya kugira ngo wakwigererayo ukirebera cyangwa n'abandi bakakubwira iyo ubuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuba hagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye ntabwo ariko byagenze afande muranyoherezayo ariko ngewe nahageze ahubwo nangirwa no kwinjira nibyo niko byagenze nta ngufu zakoreshejwe ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira ariko nta ngufu zakoreshejwe ntazo iyi ngingo yo kwimura abatuye nyarutarama irafata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi irareba imiryango isaga igihumbi magana ane ubutegetsi buravuga ko bumaze kwimura abagera ku miryango magana atandatu ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange ubutegetsi buvuga ko umushoramari yubatse mu busanza inyubako zijyanye n'igihe akazabyaza umusaruro ubutaka bwabo bijyanye n'igishushanyo mbonera hashingiye kuri buri genagaciro ryakozwe ku mitungo y'abimurwa inzu zihendutse bagomba kwimurirwamo zihagaze ku gaciro ka miliyoni cumi n'enye z'amafaranga kuri buri imwe izihenze nazo ziri kuri miliyoni mirongo itatu n'eshanu kugeza ubu abanza inzu bahisemo kugana inkiko baburana n'umujyi wa kigali amakuru twahawe n'umwe mu banyamategeko yatubwiye ko iki cyemezo cyeje batari bagatanze ikirego gisaba guhagarikisha iki cyemezo kuko inkiko zitaratangaza umwanzuro wazo byari biteganijwe ko inkiko zizafata icyemezo ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric mu gihe kuri uyu wa cumi na gatanu kwezi kw'icyenda ibihugu byose byo ku isi bihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi mu burundi abanyagihugu abanyamigambwe n'amashyirahamwe yigenga babona demokarasi mu gihugu mu buryo butandukanye hari ababona ko intwaro rusange yatsimbataye mu gihugu mu gihe hari abandi bavuga ko ahubwo ibintu bitera bisubira inyuma n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu vya afurika bwemeye intwaro ya demokarasi n'umuzo w'imigambwe myinshi nyuma y'inama yabereye labor mu gihugu c'ubufaransa bakuru b'ibihugu vy'uwo mugabane bagiraniye na perezida w'ico gihe francois mitterrand ico gihe yababwiye ko batazokwemera intwaro ya demokarasi batazokomeza kuronswa imfashanyo uko bibereye nyuma y'imyaka itatu umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu akaba na perezida wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yaciye atsinda amatora hari mu kwa gatandatu igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na gatatu yamara melchior ndadaye nta mezi ane yatwaye uburundi yaciye yicwa ubutegetsi buratembagazwa urupfu rwiwe rwakurikiwe n'ubwicanyi bwihwabiye abatutsi abacitse ku icumu baja kuba mu makambi y'impunzi n'ubu bakirimwo hamwe hamwe mu gihugu nyuma y'imyaka ibiri mirongo icenda na gatanu habaye ubwicanyi bw'abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'uburundi abasigaye baciye baja gushinga umuhari munini w'abarwanyi wo mu bwoko bw'abahutu kurusha iyindi ariwo fdd wahavuye uhinduka sendede fdd umugambwe uri ku butegetsi muri iki gihe ingwano yamaze imyaka irenga cumi yahitanye abarundi ibihumbi amajana imbere y'uko haba amasezerano yarusha mu bihumbi bibiri ayo masezerano yatumye abahoze bagwana baja mu nzego z'igihugu nyuma y'imyaka cumi n'itanu perezida yariho ico gihe pye nkunziza yaritoje mu kindi kiringo cateye impari
izina ry'umugabo serivisi ari umunyabanga petero
abatavuga rumwe n'umugambwe cndfdd bamwagirije guhonyanga ibyizwa nshingiro n'amasezerano ya arusha yatsinze amatora imigambo itari mike itavuga rumwe na leta yiyonjoroyemwo inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryavuze ko ubwicanyi bwakurikiye bwahitanye abantu barenga igihumbi n'amajana abiri mu gihe amashyirahamwe ahanira agateka ka kiremwa muntu y'abarundi na mpuzamakungu yemeza ko abarenga igihumbi baburi burengero abarenga ibihumbi amajana ane bahungira mu bihugu vyo mu karere nkunziza yasezeye isi mu bihumbi bibiri na mirongo mirongo ibiri atarangije ikiringo ciwe ariko wamusubiriye perezida evariste ndayishimiye amaze iminsi avuga ko naho demokarasi yatsimbataye hari abagishaka guhirika ubutegetsi babanje gutembagaza inzego ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko bamwe mu banyagihugu basanzwe bakira urugero demokarasi igeze ko mu burundi maze bagishura ibi bikurikira harimo abazokivamo bakomoka ingingo nziza kandamiza abanyagihugu tungane burubahirijwe barabikora neza cyane abanyagihugu bari babuze iyo baja n'iyo bapfa turabishima iyo turaye turirukanga intwa zikavuga tukabura abacu canke tugatatana twebwe biratubabaza cyane abaserukira amashirahamwe yigenga bafise umwihwezo utandukanye gabriel siri arongoye oricom nofata ko twaba tugeze nko kuri kane mu gihe cumi ariko urugero rwa nyuma rwo kushika ku ntwa rusange yuzuye naho bigoye kubishikako uwo mwihwezo wa Rusiri usa n'uwa Gervais Nibigira icegera c'umukuru wa RCP twasubiye muri ya myaka ya mirongo umunani ya myaka mirongo icenda aho wasanga turi mu ntwaro y'umugambwe umwe imyaka mirongo ine n'icenda irangiye burundi bwitoho bwiye mu ntwaro rusangi demokarasi yacarikuye nk'ukwezi yamaraje ha hakizimana wa foricon fc ko babibona hari intambwe zatewe ziboneka tubivuga twisunze ko ubwa mbere abenegihugu aribo bitorera indongozi bwizwa shingiro abatowe biboneka ko bariko baritaho neza y'abenegihugu simbatazo y'atakazi na muntu nakasima abdul umukuru w'umugambwe petezi gamibanga niko abibona avuga afatiye ku turorero baduha hano turashima cyane yuko urwego rwa babura amatari bama bahura n'abarongoye imigambwe kenshi mu manama umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu aba yatumye ko turabona yuko kugeza ku rwego rw'intara ata bibazo na bimwe bihari mu banyamigambwe mu gihe cy'intambara yahitiye mu burundi n'abasenyeri ntibagerwa umutwe n'imirwi igwana hibukwa imyaka mirongo ibiri n'itandatu iheze hishwe archevêque joachim ruhuna yahora arongoye diocese nkuru ya gitega musenyeri simon ntamwana yasiguye ko kugira ngo abarundi bubake igihugu kizira injyane ari ngombwa kubanza kurekuriranira nyene icyubahiro musenyeri yohakimu ruhuna yazize ukutwigisha adatinya inkuru nziza y'umukama idutegereza twese kurikuriranira ubu burundi bwacu n'imbere yo gushika ku matungo n'ibiyaherekeza burakeneye byihutirwa ukurekurirana no gusubiza hamwe mu gihe cya none abakenyezi bo barafise ikindi kibababaje kubona badaserukiwe bihagije jeanne zaninyana umuyobozi nshingwabikorwa muhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano hambavu yuko vyukuri abo bakenyezi badaserukiwe bikwiye mu nzego n'abo dufise ntitwibaza yuko bafise uko kwisanzura mu guharanira iyo demokarasi kuwa cumi na gatanu ukwa cenda ibihumbi bibiri n'indwi niho ni yashinga umunsi wahariwe demokarasi kugira ngo iteze imbere ivyiyumviro ngenderwako vy'intwaro rusange rusange mw'isi eroje uri kaneza ijwi rya amerika
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyagihugu batuye igisagara ca uvira mu nseruko bw'ico gihugu basaba ingabo za onu gukoresha inguvu zazo mu kurwanya imirwi itwaje ibigwanisho iri muri ako karere ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedasita ngabo ari ibuvira mu ruzinduko uyu muyobozi wungirije w'ingabo za munisiko zishinzwe kubungabunga amahoro muri congo munisiko ari mu rugendo mu turere twa fizi na uvira avuga yuko yaje gushimira abayobozi b'abasivile n'ab'abasirikare uburyo babaye munisiko hafi mu gihe bari bibasiwe n'imyigaragambyo ibamagana mu kwezi kwa karindwi Kassim Diane Yagizati.
J'étais venu ici donc euh, hier à Baraka aujourd'hui dans le territoire d'Uvira avec euh, Naje hano ejo nari Baraka none ubu ndi muri territoire ya Uvira ku mpamvu eshatu. Iya mbere ni ugushimira abakozi bose ba MONUSCO mpereye ku ntumwa idasanzwe Madamu Keita, tugashimira kandi inkunga no kudushyigikira twagaragarijwe n'abategetsi mu nzego zinyuranye baba ba gisivili n'aba gisirikare ku byerekeranye n'imyigaragambyo imyigaragambyo yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko mubizi yadutsemo imvururu nyinshi impamvu ya kabiri birumvikana ni ukongera gushimangira ko monisco yiteguye gufatanya na leta haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara no ku rw'ibanze mu bikorwa byo kugarura umutekano mu karere mu rwego rwo kurushaho kurinda abaturage
haba inzego za gisirikare cyangwa se iz'igisivire zabonanye n'uyu muyobozi wo ku rwego rwo hejuru rwa munisiko zamugaragarije bimwe mu byifuzo bifuza ko ingabo za munisiko zakora kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba bwa kongo kiza muhato ni umuyobozi w'umujyi wa uvira
twasabye ko monisco yakwigaragaza rwose mu bikorwa byo kurinda abaturage aho gusubira inyuma nk'uko inshingano bafite ari ukurinda abasivile birakwiye ko bagira uburyo bukwiriye bukomeye ingufu zisabwa kugira ngo babe batabara mu gihe cyose abasivile aho ariho hose haba muri kivu y'epfo kivu ya ruguru ituri ahantu abantu batewe bashobore gutabara ako kanya bahashye iyo mitwe yitwaje intwaro
francois igilima ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya ruca muri uvira avuga yuko babwiye umuyobozi wungirije wa munisiko yuko bakomeje intego yabo yo gusaba yuko munisiko yava muri congo uyu muyobozi agendera uturere twa fizi uvira nyuma y'imyigaragambyo yo gusaba yuko munisiko iva muri congo yabereye mu bice bitandukanye by'intara za kivu ya ruguru n'iy'epfo igahitana abantu barenga mirongo itatu monisiki imaze igihe kirenga imyaka mirongo ibiri muri congo monisiko yaje muri congo mu rwego rwo kubungabunga amahoro vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
urakoze vedaste dusubire mu rwanda aho umugabo baragaza daniyela yakoze ibitamenyerewe mu gutangura igikorwa cyo guhamba imbwa yahaye akazi abakozi cumi na babiri ahemba amafaranga ashika ku bihumbi amajana atandatu y'amanyarwanda uko ukwezi gutashe n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi ari i kigali mu rwanda kuba tubuze inshuti idahemuka atayiga tugiye gufata umunota wo kwibuka tumwunamireho gakeya tumurekeze mu cyubahiro iyi si imihango yo gushyingura umuntu witabye imana ahubwo hari mu muhango wo guhamba imbwa yitwa tayiga ku irimbi ry'imbwa riri mu kagari kangara mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali hari hateraniye abagabo bagera kuri batandatu bose bahujwe n'igikorwa cyo guhamba tayiga muri iri rimbi ryaguzwe na bwana bagaragaza daniyeli havugiwe amagambo ashimagiza ubutwari bwaranze tayiga ikiriho mbere yo kuyishyira mu mwobo muremure ugera kuri metero imwe n'igice z'ubujyakuzimu iyo mbwa yashyizwe mu isanduku ndetse bashyiraho n'amashuka kuri mikoro y'ijwi rya amerika bagaragaza yasobanuye aho yakuye igitekerezo cyo guha icyubahiro imbwa yapfuye itungo ryacu rituvuyemo icyo gihe ryajyaga gutabwa mu migezi mu bishanga mu mashyamba muri za ruhurura ntangira kugira igitekerezo cyo kujya abo baduha urukundo rwinshi rwinshi aho bajyaga haranyicaga nkabura uburyo ki nabyifatamo ahangaha imbwa zifatika nandika mu bitabo z'abantu baba bampaye ubu umubare umaze kuzamuka zimaze kuba mirongo itandatu n'umunani izindi amapusi n'imbwa zigenda zipfira iyo ngiyo mu mihanda mpura nazo nazo ntazo nsiga baherereye izo bagonze zikaza ahangaha zo ntabwo nirirwa nzandika iririmbi bagaragaza yahariye imbwa ni ubutaka bugari yaguze amafaranga y'u rwanda miliyoni cumi na zirindwi ku baturiye aho iryo rimbi ry'imbwa riba bemeza ko yabarinze ingaruka zaterwaga n'imbwa zajugunywaga ku musozi twashimira cyane umugabo bagaragaza daniyeli ataragira iririmbi hari abitwikiraga ijoro bakazishyira mu mufuka bakajya kujugunya mu migezi bakajya kujugunya mu mikoki ayo mazi tuyakoresha buri kimwe cyose urumva wabaga ari umwanda umuyobozi w'umurenge wa bumbogo aharirimbi ry'izi mbwa bwana nyamutera inosa yabwira ijwi rya amerika ko igikorwa cyabagaragaza kizarushaho kubazanira isuku mu murenge wabo ubusanzwe n'aho bamanikiraga imbwa ntabwo hari hahari abantu bashakaga aho bacukura nk'ibyobo ariko yari ahantu hamwe hashobora hari hazwi bamanikira imbwa kandi ibyo byatanga umusaruro byatanga umusaruro mu rwego rw'isuku uyu murimo bagaragaza asobanura ko ufatanya n'undi wundi wo gukunda imbwa ndetse akazibera n'umutoza abakorana nawe batangaza ko uyu mwuga wabo ubafasha kuba mu buzima bwo mu mujyi wa kigali bugoye biradutunze kubera ko sigira akazi kenshi hari ukujya kuzizanira ibyo kurya hari ukuzitunganyiriza ibyo kurya ako ni akazi kaduha amafaranga kandi adutunga buri munsi uba muri kode ashobora kwikusanya udufaranga akava muri ya kode cyangwa se ukirimo nawe akabona iyo kode yo kwishyura nyir'inzu tukabona n'iyo mituwere de sante y'ubwishingizi n'utundi tubazo dutandukanye tugakemuka bo kwezi angenera umushahara ibihumbi mirongo itanu urumva umuntu uba warwaye tiki akakugenera n'umushahara wa senkani urumva birajya kugera mu ijana n'ibintu rwiyemezamirimo bagaragaza yemeza ko guhamba imbwa zapfuye no gutoza izikiri nzima ari umwuga umaze kumuteza imbere akamaro ko muri iyi gahunda y'imbwa ngewe mfite byinshi bimaze kungezaho aho nishimira iririmbi ryazo mfite inzu irenze imwe nshyira nko mu nzu nk'eshatu mfite imodoka mfite moto nshobora kugera ku ngo umunani nagiye gutoza ku munsi imbwa imwe imaze kuvanamo tike nakoresheje imwe imwe impama inyinjiza amafaranga ibihumbi bitanu muri rusange nkorera ku munsi nibya mirongo ine ariko byanajya no hejuru kugeza ubu murenge wa bumbogo niho hantu hambere humvikanye irimbi ry'imbwa mu gihugu hose ariko minisiteri isanzwe ifite ubuhinzi n'ubworozi mu nshingano yari yashyizeho iteka rigena uko inyamaswa zororerwa mu rugo zifatwa iryo teka ryo kuwa cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi rigaragaza ko inyamaswa cyangwa itungo rifashwe rizerera rifatwa n'ubuyobozi rigafungirwa ahantu hazwi muri iri teka kandi hagaragaramo ingingo isobanura ko inyamaswa zororerwa mu rugo zirimo imbwa ba nyirazo basabwa kuzikingiza indwara y'ibisazi rimwe mu mwaka kandi umuturage urenze kuri aya mabwiriza imbwa y'ikazerera acibwa amande naho imbwa zitagira ba nyirazo zicwa n'inzego z'ubuyobozi bw'amatungo wifashijwemo n'inzego za polisi gusa muri iri teka ntihagaragara uburyo izi nyamaswa zishobora guhambwamo mu gihe zapfuye nubwo gushyiraho irimbi ry'imbwa bitamenyerewe bagaragaza ababizanye bwa mbere mu murenge wa bumbogo avuga ko yabanje gusekwa n'ababibonye ariko bakaba ashimirwa ko yakijije umwanda n'izindi ndwara zaterwaga no kujugunya amatungo yapfuye ku misozi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye amakuru yacu yo kuri iyi saha turabifurije amahoro nimugoroba mwiza mwese